mwari kumwe na jewe Diane Nininahazwe yari akanyamuneza ntangere ko kubana namwe tuzosubira ejo kuwa mbere mu kurindira ariko sindabasize mwenyene ndabasigaranye dusangira ijambo
dusangira ijambo dusangira ijambo dusangira ijambo
ndabasuhuje bakunze ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radiyo no kuri interinete ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi twagiteguriwe na mugenzi wacu frederic nkundikije urakoze etienne nk'uko rero mubyumvise mu kiganiro dusanga ijambo cy'umunsi umupfasoni marie louise baricako professeur baricako umushingantahe eugene nindorera umushingantahe eric nsengimana murakoze cyane rwose ku kanya mutoye kugira ngo muganire n'iradiyo y'ijwi ry'amerika kuri iki kibazo nkoramutima ikibazo kijanye n'ubutungane mu miryango ikibazo c'umuryango aho bivugwa ko muri iki gihe itegeko ridatomoye aho bivugwa ko umukobwa eka umwigeme cyangwa umugore adatorana ku muryango wiwe nashaka ubwa mbere na mbere gire ico muvuze kuri ivyo bintu nashaka ntambwe ko umufasoni marie louise baraca ko iryo tegeko ritaratomoka neza ivyo bintu bigikurikiza imigenzo ya kera mu vyakira gute murakoze kumva ijambo ndi uko wabivuze ndi marie louise baricako ndi umurundi kazi muri uyu mwanya sindi mu burundi ariko ndarongoye umuhari witwa umuhari inamahoro n'abarundi kazi abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro mu gihugu cacu muduge ku ijambo rero ku kibazo nabajije ikibazo cerekeye cyane cyane ikibazo kijyanye n'umuco aho bavuga ko umwigeme adakwiye gutorana ibyo bintu bikicigwa bitarashyirwa habona neza kugira bitomogwe ivyo bintu mwigwe muvyakira gute niyumvira yuko iyo abarundi bagomba kuguma ku muco by'ukuri ntibaba baremeye ko abakenyezi batera imbere mu vyerekeye agateka ka zina muntu kuko mu mico y'ikirundi siko byamye hari ibintu byinshi bitariho uyu munsi byashobotse abakobwa ibyo kuja ku ishuri byaje bitevye abakobwa kugira ngo basohoke bakore ibikorwa bitari ibyo mu nzu ntibaba bacitwa abazezwa nzu gusa siko byari byarahindutse abakenyezi nta jambo bari bafise kera ubu bararifise kandi biremewe hari n'ibindi byinshi novuga none ko ibyo byashobotse uyu munsi ni kubera iki icyo cyo nyacyo bagira ngo umuco umuco umuco ni iby'ukuri umuco ni mwiza kandi twese turawusonera igihe kuko umuco nturiho kuri ikintu gihagaze ngaho gusa umuco ni ugufasha kugira ngo igihugu n'abanyagihugu babane neza babeho neza bashire hamwe rero umuco ntiwama ari wa wundi iminsi yose umuco si ikintu gihagaze aho kitanyeganyizwa ni ibintu bigenda vyunguruza uko ibihe bigenda vyunguruza umushingantahe eric nsengimana mwarakurikiranye ukuntu ibintu vyifashe musigura gute ivyashikirijwe na sentare ntayinyuzwa y'uburundi ku vyerekeye cane cane gutorana ku mukenyezi murakoze cane ba Nsengimana Eric nkaba ndi umuyobozi w'urwaruka cy'amparanira amajambere ajape mu kunyakunyo y'igifaransa w'ishirahamwe ry'urwaruka nyafurika mparanira amajambere ajape y'igifaransa ko kuruspreme yashikirije ikibazo kijanye n'ibijanye no gutora ku bigeme n'abakenyezi mu burundi twari twanabivuze ko bagitangura gukora iryo tegeko mu kiganiro nibaza cashize ku ijwi rya amerika ko irya tegeko ridakunda uravye aho burundi bugeze ukaraba n'abarundi kuko guhindura umuco saba ko uwo muco wonyene ari wo wihindura ni ukuvuga umuco kurya wagiyeho ata muntu awusizeho ikaba ikintu kigiye ukigiyeho uko nyene iyo bishitse koko kigira ko gifudika co nyene kirifuta ata nguvu birinze kujamwo kuko birinze bijamwo inguvu nta muntu ashobora gutsinda ikintu kijanye n'umuco ni nk'ibintu bijanye n'ukwemera ni nk'ibintu bijanye n'imyemerere y'umuntu ni ibintu biba biri mu mutima rero ibintu bijanye n'umuco ni ibintu biba bi- biri ngaho biri reglementere ubyumva uko mugabo ugasanga byikoze bifite ingufu zidasanzwe Eh, kandi iyo ikintu kidateye ingorane sinumva ingene uza kurondera ingorane mu- mu- mu kugira mu gushaka kugikuraho kandi atangorane gisanzwe giteye ibijanye no gutorana kw'amatongo mu bakenyezi gushika uno munsi nta ngorane na zimwe zibiteye ku rugero rwo hejuru ku rwego rw'igihugu ni ukuvuga umwigeme avuye muhira a- akagenda kubaka at- agira ayo- arima amatongo canke agakoresha ubutunzi bw'iyagiye hanyuma uwundi nawe bavukana arongoye aza gukoresha bya bindi bya bya wa wundi yari asanzwe aba ngaho mu- muri uwo muryango hamwe wa wundi yari ari hanyuma ntibagira ntibaca bamuvuga ngo baramwirukanye yifuza kuza kurima baramuha ikivi akarima atangorane atanjyane na zimwe zihari rero sinumva igituma bari bifuza kubihindura mu kivi byo nyine byisizeho uko kandi ari iby'abakera bitahindutse iyo rero mario wize nawe avuga ati n'ibindi imico y'uko utiga kera yarahindutse yaragize iki nibyo yarahindutse mugabo none itegeko ryaje ribwira umuntu nze ribwira umuntu umukobwa ngo umwigeme ngo naje kwiga niriye bo nyene mu ntubyeye bisanze bariko bariga bisanze bari kw'ishure bisanze babarungitse kw'ishure bisanga ni benshi batanguye gukora imyuga itandukanye nta tegeko rihari ryabwiye aba- abigeme ngo nimwige ivyo kubaka ikibazo cerekeye niba uyu muco atangorane uteye turakigaruka ko ariko nashaka mbaze n'umushikantahe eugene n'indorera igeze kuba n'umushikantahe ajejwe hagati y'akazi na muntu eka yarongoye n'amabanga akomeye cyane rwose mu bindi bice Ah, gira icyo atubwire hari abantu bashobora kwibaza ko ah, kudatorana ah, ku bigeme bishobora kuba ari ibintu bihonyanga agateka kabo y'ibyo mwebwe mu bivuga ko izina ryanje warivuze n'amabanga amwe amwe wayavuze ico novuga ayo mabanga narishinzwe muri inama mpuzamakungu onu naraserukiye eh, ishyirahamwe riharanira agateka ka zina mu miliyoni mu bihugu nka bitatu muri afurika Eh, mugabo ubu eh, narapasuye nta ntaco mfise nkora jewe eh, ico novuga kuri ivyo ni ibintu bisanzwe cane jewe nibagiye kuvuga ko mucamanza niho ze- vy'amategeko ndi lisansiye en droit Eh, mwavyungutse namwe jewe biroroshe cane umuco ntushobora kuba uri hejuru y'ibwirizwa shingiro kandi iyi bwirizwa shingiro ari ibintu bimwe bimwe ivuga twese dutegerezwa kumva kandi tukabishigikira ishyirahamwe ibwirizwa shingiro simvuga ingingo zibivugamwo cumi na gatatu cumi n'icenda mirongo ibiri na bibiri n'izindi iravuga neza yuko abarundi bose canke abenegihugu bose bangana imbere y'amategeko iroroshe kumva ntitwibagire yuko izo ngorane dufise mu burundi zavuye mu bintu vyo gukumira abantu gukumira ni ibintu bishobora gutuma haba ingorane mu gihugu ivyabaye mu kahise k'uburundi vyavuye cane cane bavuga ko ari ku ku moko bwa- ashobora kuba ku ntara ntitwibagire yuko n'izo ngorane zishobora kuva gukumira nico gituma rero ku bwanje uwo mukuru wa cour supreme ahubwo yari kwandikira a- abwira abacamanza bose batubahiriza ibwiza shingiro yuko boshira imbere ibwiza ca imanza zerekeye amatora jewe niho mpagaze kuko ni ibintu bisanzwe cyane umuco imico kama ishobora kuba ari hejuru y'ubwiza shingiro kandi iyo bwiza shingiro ivuga ibintu twese twemera twese turangana imbere y'amategeko Eh, tugarutse kuri icyo kibazo cy'umuco umuco ni ikintu nk'uko ah, bivugwa ni umuco urahinduka hariho imico myinshi abarundi bari bafise kubera iterambere iyo mico itakiriho ni kuki mushigantahe eric eh, segimana muvuga ko iyo mico yogumaho ikazokwikuraho Eh, ni kubera ko icya mbere atangorane eh, itetse mu gihugu Uriko Ivyo si uraraba vyo, ivyo si vyo barapfa ingorane zihari no munsi z'amatongo ntizihagaze kubera ko abigeme batatora nabyo ni sosiyale kandi matwe n'udefanse de droit Ni- i- u- ntusanga zihagaze ingorane zininiya z'amatongo kubera ko batatoranye kandi ikindi naco nk'uno munsi turiko turavuga hamwe iyo iryo bwirizwa iyo- iryo tegeko ryari gutorwa umukobwa agatorana iwabo hanyuma akaja gutora iyo agiye akavayo akaza gutorana iwabo iryo tegeko ryari guteza ingorane ni naco gituma n'abo ryega barababajije abenegihugu twaragiye mu ntuze mu- muri kampanye yo ku- yo kugira yo kumviriza abenegihugu ku ico babivugako la majorite bavuze ko atangorane biteje iryo bwirizwa ryo bagira bangi none mugizi la majorite abavuze ko atangorane biteye ibibazo kiba kiri hehe umuntu uze umuntu wese nkuko avuga ko abantu bangana umuntu wese afise uburenganzira kungana nivyo barangana mugabo darasirigite respeto la roi uburenganzira bw'umwe ni ubw'uwundi butanguriye iyo ubonyanze uburenganzira bw'uwundi ziba ari ingorane iyo nk'ubu ico kibazo ni ikibazo gikomeye cane rwose ahubwo nubwo bavuga ngo imico y'umubwirizwa shingiro ibwirizwa shingiro deja kugira ryubakwe bafatiye ku mico y'uburundi ni naco gituma hari n'igipolisi kijejwe kuyubahiriza bavuze ko mushana eric bavuze ko umukobwa adashobora gutorana ntibabamurengeye akarimbi ntabwo baba bamurengeye akarimbi kubera ko wanashaka hariho imiryango imwe imwe abakobwa bavuga bati twe itongo ry'iwacu tuzogabura n'ababyeyi bakavuga ati tuzogabura nta ngorane hakaba n'abandi batababuza kugabura ntibaze no kugira no kugabura cyangwa ngo baze kuraba ayo matongo yawo iwabo nta ngorane na zimwe biteye umukobwa ko ashobora gutorana iwabo ibyo ni ibintu konvasiyonere umuryango wiyumvira kuko ni umwana mu bandi ashaka itongo ntibamwibe kandi nta tegeko rihari rivuga ko batamuha yaba hari itegeko rivuga ntatorana aho niho byaba ari ingorane mugabo bitari mu itegeko kiba cyemewe reka tubaze n'umufasoni marie louise baricako niba ico kibazo c'umuco kidateye ingorane mu gihugu no mu banyagihugu cane cane ku bafasoni n'abakenyezi cyateye ingorane cyane kandi cyateye ingorane kuva kera kuko byamyeho gutyo ko abahungu n'abakobwa batanganishijwe abagabo n'abagore batanganishijwe ati baraza amategeko niyo sisiteme patriarcal tuvuga rero ko eric avuga ngo nta ngorane biteye sinumva aya majambo yose turiko turavuga turiko turavuga ibintu ata kibazo biteye naco turiko turafasha rero je ndatangaye mugabo nibisanzwe birashika jewe nibaza yuko iki kibazo cyo kuvuga ngo umuco ni ukuvuga ko umuco utuboshe utuziritse tudashobora gutera imbere ikintu cy'uko abakenyezi n'abigeme bakeneye gutorana ni ikintu cy'agateka kazina muntu kabo abakenyezi abakobwa ni abana ku rwego rumwe n'abahungu niko amategeko babivuga niko ubwizwa shingiro bibivuga kandi nibyo tumaze iminsi tuzi tubona bavuga hose bati agateka kazina muntu agateka k'abakenyezi agateka k'abakenyezi rero nimba tukavuga mu majambo hagera mu ngiro tukabona yuko bo badakwiye kuronka ico si co hama ica kabiri naco jewe n'ukuri ntashima na gatoya ni ibi bintu by'uko abantu bariko barakorera abategetsi cane cane n'abantu nka eric bariko bakorera ku kintu co kuvuga ngo abakenyezi bize nibo bariko baragumura abatize ngo kandi bakababwira ibyo badashaka si ukutabishaka ni ukutabimenya rero sinumva yuko hari umuntu n'umwe yobyamamaza ngo bivuge neza ko ari byiza ko abantu batazi n'uko bafise uburenganzira ko abantu batazi yuko n'aho bari bashobora kuhava bakaja imbere bagatera imbere ni ukuri n'ibintu bibabaje cyane ugatangazwa n'ingeri umuntu yabyaye abana akaba afise abana b'abahungu n'abakobwa ashobora kwemanga akemeza neza yuko niko bimeze niko umuco bivuga ntibashobora kungana ntibikunda ubu muri iyi myaka ntibigishoboka tubyemere cyangwa ntitubyemere ntibigishoboka muri iyi myaka mushiya nta eugene nindorera mwabuze ikibazo gihambaye cyane rwose cyo gukumirana c'indyane zishobora kwaduka mu gihe nk'ubutegetsi ka leta igiye mu bintu mu bisanzwe bijejwe abavyeyi bagaburira neza abana babo nk'uko bisanzwe bafata abana babo umukobwa umuhungu bose bakabafata kimwe ibyo ntibishobora gutera ingorane cyane cyane ko tuzi ko hariho nk'abantu bashobora gushaka kwigungira ko bakishimikiza iryo tegeko kugira ngo bakumire abo bavukana mu kugabura amatongo izo ngorane zirahari kandi erike arabizi sinzi igituma avuga yuko atangorane bitera jewe na erike usanga afise abakobwa bavukana amadresi yabo jewe nabo ndazi yuko nzobumvisha yuko bitari ibintu bisanzwe canke afise abana akaba afise umuhungu n'umukobwa naho nyene nobasigurira neza kandi nibaza yuko abo bana batovyemera nibaza rero yuko tureke guhendana na erika abaye umukobwa sinibaza ko yovuga uko nyene nk'uko ariko arabivuga ikindi jewe mvuga we avuga ati le strict respect de la loi ibwirizwa shingiro iri hejuru ya roi iyo ariyo yose ico gituma rero nk'uko nabivuze uwo mukuru wa cour supreme umuntu wese yofata ingingo canke agaca urubanza atakurikije ibiri mu bwiza shingiro mu bisanzwe niho yoca avuga ati ibyo muko muragira muko murajya hejuru muko muravyola ntuze ibwizo shingiro wosohoka itegeko ubwa byo gutorana yivuge yuko abakobwa n'abahungu bangana imbere y'amategeko mu bisanzwe dufise cour constitutionnelle ikora neza yocija inama hanyuma umuntu yitwaye cour constitutionnelle tukayibaza ati none iri tegeko irajanye na n'ibwiza shingiro canke iriko iravyola ntuze ibwiza shingiro cour constitutionnelle ari abacamanza b'ukuri bize droit nk'iyo nize nta yindi decision bofata atari kuvuga yuko iri tegeko yo gutorana iri anticonstitutionnel iri kubiri n'ibwiriza shingiro je nibaza ko vyoroshe ariho ama manipulation ahubwo manipulation iriko iraba ni manipulation y'abari ku butegetsi badashaka kubishira mu ngiro na manipulation kuri jewe ibyo kuragira ni manipulation kuvuga yuko atangorane kandi tuzi yuko harabaye amaka menshi tuzi na wewe uzi kuca uvuga ngo ntangorane jewe nibaza yuko quelque part ivyo je novuga ko ari manipulation tubwishe ukuri rero si uko bimeze kandi ibwizwa shingiro iragaragara secret munshiya na eric sengimana muri iki gihe amakungu yose ashira imbere uruhara rw'abafasoni mu bihugu bitandukanye mu mashyirahamwe atandukanye mu biro bitandukanye abantu bose bavuga ati muhe akazi abadamu bangana n'abagabo ibyo bise mirongo itanu ku ijana mirongo itanu ku ijana muri iki gihe no mu nzego zose z'igihugu bahimiriza eka usanga hariho umugambi wo gushyira abafasoni mu mabanga akomakomeye ivyo ntibiteye kubiri n'ivyo vyo kubandanya kuri iyo mico ya kera mwavuze ko yonyene ishobora kwihindura ivyo ntibiteye kubiri nta n'uko bisa na gatoya uri kukabiraba kubera ko nimba umugeme yarize ibivugwa aronka ico akora co kimwe n'umuhungu aha nimugire nimufata ico mucitiranye n'ibijanye no gutorana kw'amatongo kuko navuze ko nimba nimba jewe tuvukana ndafise abakobwa tuvukana baragiye kwabigwa bagiye kwabigwa ubu abasigaye muhira nta kibazo bateye babandanya babayeho co kimwe n'abandi bana nta kibazo na kimwe bateye nabo abandi bagenda kwabigwa nabo nyene bavuga bati hariya iwacu haramera dushaka kuza kuharima umuvyeyi navuze ko ntashobora guhagarara ngo avuge ngo uyongo kubera ari umukobwa ngo ntashobora kuronka itongo ngo umuntu nze ngo ngo ndiwe nashaka banyumve neza abo aho yavuye ngo ntashobora kuharonka itongo ni nk'uko na, na, wa, na wa wundi nawe iyo yavuye kandi yaje nyene ngaho havuye uwo mwigeme wundi nawe nyene ashobora gusubira muhira akagira iki agahabwa itongo e, ahubwo ingorane ahantu ziri nibaza bashaka kuvuga ni nko muri bino bintu abantu abavyeyi baronka bijanye n'ivyo ya komerciale ugaca usanga bashatse abahungu ku vya afurika kugira ngo bashobore gukuramwo abakobwa mugabo apana ku vy'amatongo ivy'amatongo nk'uko mwabivuze nta muntu n'umwe avuka aho hantu wovuga ngo ntafise duruwa ngo ntashobora kuza kugira ngo abana biwa ngo nk'ubu ngo mushikanje ngo ntashobora kuza muhira oya akamunyumve neza rero umuntu nzeye ugiye kubiriya n'ibijanye n'ivy'akazi n'ibijanye n'amabanga umuntu nzeye mu mashirahamwe no muri leta canke mu mashirahamwe mpuzamakungu ivyo ntibisa ivyo o mwese mwiga kw'ishure rimwe hari n'abakobwa usanga basumbya abigeme usanga basumbya ubwenge abahungu ugasanga ni umutera ashobora gutwara abandi bise ni umudeje aba inspecteur general n'abandi bashobora kugira bashobora guserukira igihugu madame marie louise baricako ku bwanyu hokorwa iki kugira ngo abigeme eka n'abahungu cyane cyane abavukana babone ko bose bavukana kugira ngo ntihagire ubaciramo haba ari leta haba ari ubucamanza kugira ngo abavukana bazogume basangira ibyo abavyeyi babasigiye ku bwanyu ingingo zofatwa ari nk'izi ndabona rirya tegeko ryoshigwa ryoshigwaho igituma ryoshigwaho ni iki ni ukugira ngo ibintu ntibigume mu majambo gusa ntibigume ngo ngo nije akaranga bibe ibintu bizwi sinumva igituma bitoshirwa mu itegeko kugira ngo bose bamenye ko ari uko bimeze nta mikindi naco hajya kugira ngo abakobwa bashobora kuza muhira si ibyo kuza muhira no kutaza muhira umukobwa n'umuhungu ni abana b'abavyeyi bamwe barangana do bazohabwa ibingana rero sindavyumva neza igituma biba ibintu vy'impari kuko ntivyari bikenewe kuba impari ntivyari binakuwe kuba impari n'ukuri nimba by'ukuri ababyeyi bose bazi yuko abana babyaye ari abana co kimwe mbere ni kuko ntarumva ababyeyi ga frederic ni kuko ntarumva ababyeyi iyo bafise abana bize amashuri bagaronka akazi bagakora cyangwa abana biteje imbere bakisusunurura ni kuko bataravuga bati imfashanyo y'abakobwa banje nayo nkeneye nkeneye iy'abahungu kuko nibo bana imbere y'abakobwa ni kuko intarabyumva ibyo mugabo hageze yuko abana batora naco kimwe bikaba impari ariko abana kuja guterera gufasha abavyeyi no gukora ivyo muhira byose birakira rero jewe mbona yuko iryo tegeko ryobaho iryo tegeko ryobaho hanyuma bigaheza biga- bigatunganiriza bose rirya kete ujya mu ujya mu mukuru wa sentare ntahinyuzwa yanditse naryo mu gihe imanza zamaze gucibwa hariho imanza zamaze gucibwa boshobora kwi- kwishimikiza kugira ngo bace imanza uko bibereye jesi numva igituma na kimwe vyotera ingorane naho vyoba bitara ico gitabo bariko barazishiramwo zose kitaremezwa imanza zaraciwe kandi ziranditswe kandi zirazwi rero izo manza sinumva igituma tuzishimikiza hama ngo buhoro buhoro iryo tegeko ri- babone neza yuko nabo nyene iryo tegeko rikwiye kujaho kuko ntituzosubira inyuma abahungu n'abakobwa abagore n'abagabo byaremejwe muri constitution y'uburundi uko eugene yabivuze barangana ntibizosubira inyuma mushikana eugene n'indorera hokorwa iki kugira ngo ah, ubwa mbere na mbere ibwirizwa shingiro eh, ryubahirizwe eh, ikindi naco kugira ngo ah, batarajijuka uko umukenyezi eka umukobwa n'umuhungu bangana ikintu cokorwa n'ikihe kugira ngo n'uburundi buje eh, ku ntambwe amakungu agezeko Eh, nk'uko nabivuze ubwanje eh, umukuru wa sentare ntayinuzwa ahubwo icyo yari gukora ubwabo ndabona yuko bidashoboka umuntu yatsinzwe kubera i- iyo mico yerekeye amatongo uwo yatsinzwe yari yakwiye guca agenda imbere ya sentare ntayinuzwa arumvishe yuko uwo mucamanza eh, ya- yavyorenuzeye ibwirizwa shingiro kandi uwo mucamanza ya umukuru wa sentare ntayinuzwa yari guca yemeza yuko uwo yasinzwe ko bamurenganyije mugabo urumva mbonye ibyo yandika si uko bizogenda ingorane rero niyo ubwanjye rero uwo mukuru wi- wa sentare ntayinuzwa ntiyumva neza role yiwe ntiyumva neza amategeko ico gihe rero urumva ko tubise ingorane mugabo hokorwa iki je nababwiye yuko umuco uwo ari we wese ukumira abantu kandi twese tungana imbere y'amategeko uwo muco si wo kugira rero twumvishe abantu yuko uwo muco dukwiye kuwuhindura tuteza rero kubishyira mu ndero tukabisigura neza kubisigura dushobora turashobora kubisigura kuva kuva mu ishuri kuko iby'uko abantu bangana baravyigisha mu ishuri mugabo umuntu agaca agira application umuntu akaraba ingene mu buzima bwa misi yose iyi principe y'uko abantu bangana ingene yubahirizwa mu burundi ica kabiri mu bisanzwe eh, abari muri nuzeye abatwara bari bakwiye guca bonyene babisigura neza aho ko bagenda bavuga ati ngo nta ngorane ingorane zirahari kandi uwo muco ni kuraba ingene tuwuteza imbere kugira umuco ukumira eh, tu- ntitubandanye tuwukurikiza ikintu cyose gikumira abantu zirashobora gutera ingorane zikomeye cyane nk'izo twabonye muri iki gihugu cyacu ntiturindire rero ko ha- haseseka amaraso reka rero dufate iyo ngingo hakiri kare bive ku bategetsi n'abari muri sosiyete sivile bo- bonyene babigire no mu miryango babikore kuko ni ikintu cerekeye uburundi bwose murakoze murakoze ingorane zirahari nk'uko mubivuze ikintu cyo korwa mushikana eric eh, nsengimana kugira ngo n'abatarajijuka jijuke ko abantu bose bangana imbere y'amategeko umuryango eh, abavyeyi ba- kugira ngo abo bana babo bareke gukumirwa bangane ikintu mwibaza ko gikenewe gukorwa naho hariho abatarajijuka ni nk'ikihe mu- mu kanya gatoya cane rwose mushikana eric nsengimana kuri ivyo oh, ivyo n'uburyarya n'uburyarya si novuga ko ari ibintu generale twoshobora gufatirako kuko na nababwiye ko muno muno mu madosiye mfise nta kanimwe nk'iyo turigera turonka y'abantu bapfuye ko bavukana mugabo ngo kubera uri umukobwa ngo nti- ngo ntibutuguha ngo ngo ntituguhe itongo nta na hamwe nda- nda- ndavyumva hanyuma eh, muntuze mumbabarire imbere yuko ngira mvuga icokorwa banze nishure no mama avuga ati bagenda kugira manipulation y'aba- ubu ubu abarundi nibaza ko si ba barundi ba kera nk'uko uriko babivuga barajijutse ubu ubu bafise amaradiyo bafise amawatsapu wize n'ubutize uno munsi usanga bose bavuga igifaransa uwize n'ubutize uno munsi wose usanga basoma amategeko kimwe bayasize mu kirundi barayatahura barayamenya hanyuma uno munsi abarundi n'abantu baciye ubwenge udashobora kuza gutamika ico wishakiye ngo ni kubera wize canke utize ibintu vyinshi bamaze kuvyanga la plupart ni uko ni- n'iryo tegeko bagize ba- baryanse bakaryanka kandi ntibaryanse kubera ko leta ibifisemo uruhara kuko iyo abifisemo uruhara ntiyari ku- ntiyari kuryandika ngo itware mu nama ngo itware mu nama shikiranganji ngo itware mu nama nshingamateka ngo bagire ico barivuzeko Eh, leta yari ishaka ko ribaho mugabo abenegihugu baravuga bati ikizire iri rije kuduteza ingorane raba ah, bi- birangiye bagize birangiye vyanse gose ko rishobora kuja mu ngiro kandi twari twanabivuze bakiri barari- bak- bakiriko bararyandika bakiriko barashaka kuriporopoza amategeko in- i- ingeso y'uwundi ntiyubaka urugo Ah, ah, nivyo ibindi bihugu hari ibihugu vyashobotse bigakunda si ukuvuga ko duca dufata umuco wa amerika ngo tuwushire ngana nabo barafise imico yabo tudashobora gutwokana nk'ico badashobora gukoresha igihugu mubanze mumenye ko mu bintu cya mbere gihagaze gihagaze ku muco kuko ah, ikintu cya mbere cyishe igihugu hagiye habamwo kugira kugenda twibwa imico imico yacu igenda iraba iraba degrade ira- irata agaciro imaze guta agaciro ntabwo uba ucitwa umurundi nutohagarara ku itegeko Ego.
ah, utagira utagira umuco No.
rero o- ikintu cya mbere cokorwa icya mbere ni ukubahiriza amategeko igira kabiri naco ni uko bategerezwa kubahiriza imico n'imigenzo y'abarundi ba sokuru badusigaranye bakamenya ko ari ikintu ntakorwako ikindi naco ico kuvuga ko abantu bangana nta umuntu ashobora guhagarara kuvuga ko abantu bavukana batangana barangana abashaka kuvuga ko batangana ni ba bandi Ego.
baba bajyanye baba bashaka guhonyanga abantu ndabona ndabona akanya katujanye reka dusozere nashaka ngaruka kuri mwewe madame marie louise baricako mugire ah, ico muvuze akamumotera muri rusangi kuri ico kibazo nakahe Eh, jewe ikintu no akamo notera kugira nti eh, ico kintu Eric avuga ati ivyo vyo kuvuga ngo ntibangana barangana oya ntibarangana muri byose mugabo twarabitanguye byaratanguye biriho ya- urabona ko twabivuze yuko ibwirizwa shingiro ryavyemeye kandi haraheze n'ukuri ibihe bi- igihe kitari gito kuva mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda tubona ibihinduka turahagera aho tubwira tuti byose byaratunganye ndibaza yuko ico kibazo naho kitaratungana ni ikibazo gikwiye kuguma ku meza y'abategeka igihugu kugira ngo babone ko ari ikibazo kinda gutunganirwa kuko hari ikintu turiko turabona abantu bose bariko barabona mu gihe abakenyezi badahawe ubushobozi uburyo hariho agahombo kandi ntihahomba abo bakenyezi gusa hahomba igihugu kuko iyo umukenyezi aronse haron- haba haronse umuryango haba haronse igihugu reka dusabe n'umushirantahe jane n'indorera nawe nyene ah, gira akamo ateye kajanye n'ico kibazo co gutora ku matongo cokogwa na eric yavuze yuko icokogwa bwa mbere ari kubahiriza amategeko jewe nabwiye yuko kubahiriza ibwirizwa shingiro iri hejuru yo kubahiriza amategeko kuko amategeko yose ateza kubahiriza ibwirizwa shingiro kandi iyo bwirizwa shingiro ico ivuga ivuga yuko abanyagihugu bose barangana imbere y'amategeko kandi bagakingwa kumwe Ah, akajambo kanyuma eric ah, segimana akajambo ka nyuma no gatera abo batarahinduka bashaka ko shanjuma iza yihuta yije yihuta yica vyinshi ntibagende buke buke nta mutsi w'ishibere kandi nibaza ko mu bibazo bihanze uburundi ico kibazo ntabwo kiri imbere cane mu bibazo bihanze uburundi hari ibibazo vyinshi bihanze uburundi uno munsi bitwugarije eh, bokuyumvira ko mukadutegura ikiganiro akaba arivyo tujamwo ariko mu uno munsi ikibazo kijanye no gutorana amatongo si ikibazo gihanze abarundi hanyuma abo nabo bataratahura biyumvira nkabo ba- banigira mu mesi abana babo noba- nobahanura ko bobireka kubera ko baba bazi ko abantu by'ukuri abo nimba baravutse bavutse bangana kandi bavutse ba- ba- bakwiye murakoze urakoze eric ah, segimana ndagushimiye cane rwose madame marie louise baricako ndagushimiye nawe mushirantahe jane n'indorera ku kanya mwatoye kuri iki kibazo nkoramutima ikibazo co gutorana ku fasoni eka no ku bigeme mwakoze cane rwose natwe turabashimye nawe Kozi urakoze ndagushimiye frederic nkundikije ku kiganiro wateguye nshimiye kandi n'abatumire mwari kumwe uyu munsi mbabwira nti barisanga ku ijwi ry'amerika namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose abatwumviye kuri radiyo zisanzwe abatwumviye kuri interinete namwe mwatwumviye kuri telefoni zanyu zigendanwa nongeye kugira nti ikaze igihe cyose kuri radiyo ijwi ry'amerika kandi murakarama